Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryikubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni ku wa gatanu itariki cumi n'imwe y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkurikije twari dushisemwo nk'itoni nka mirongo ine na zitanu z'ibigori itoni na mirongo ibiri z'imyumbati n'imure cumi n'imwe n'amakonteri byose vyahiye n'igare ryari ririmwo uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya muyinga yagize ibyago igihe haduka mucanwa mu kibanza ciharijwe n'insyo mu gisagara ca muyinga aragenderanira umuvandimwe yarwaza umwana ukagenda ukamusura wumva ati runaka afite ikibazo ukajyayo nawe akaza none ubu byarahagaze ntabwo ntajyayo niyo mama yapfa sinakambuka ngo banyemerere uyu nawe n'umurundikazi yaba mu rwanda adashobora gutahuka mu gihugu ciwe izi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye abasirikare b'igihugu ca uganda bahora bacungira umutekano mu gihugu ca repubulika ya centre africa batahutse turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu rosine munezero mwaramutse neza rosine mwanya n'uwawe mwaramutse frederic mwaramutse namwe mwese tuzindukanya kuri radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa afurika muri somaliya aho abantu batatu bakomerekeye mu gitero cyabaye kuri uyu wa kane mu gihe imodoka yari itezwemwo ibisasu yaturikira ku murwa mukuru wa somaliya imogadisho abategetsi ba somaliya batangaje ko iyo modoka yaturitse inyuma y'iminota mike yari imaze ihagaritswe n'abajejwe umutekano umwe mu bategetsi ba somaliya atashimye kwivuga izina yabwijwe rya amerika ko icyo gitero cyahagaritswe n'abajejwe umutekano bakurikiye iyo modoka bakayibuza kubandanya mu gisagara perezida mohamed abdulahi farmajo wa somaliya yatangaje kuri uyu wa kane ko ariwe yatanze uruhusha rwo gukora igitero cyahitanye ali mohamed hussein umwe mu bategetsi b'umuhari al shabab azwi kuba ari we yakora ibitero n'ubwicanyi mu gisagara cya mogadisho abategetsi mu basirikare ba amerika bakorera muri afurika baremeje mu ndwi iheze icyo gitero ko cyabaye kandi ko cyahitanye ari mohamed hussein yari asanzwe arongoye akarere mu muhari al-shabab umushikiranganji wajejwe imigenderanire y'ubudagi n'ayandi makungu sigmar gabriel yabonanye na perezida salva kiir wa sudani y'umanuko hamwe n'abandi baserukiye leta irongowe na perezida kiir ku murwa mukuru w'icyo gihugu ijuba kuri uyu wa kane uwo mubonano wabaye nyuma y'umunsi umwe gabriel avuye mu gihugu cy'ubuganda aho yabonanye na bamwe mu mpunzi z'abanyesudani y'umanuko bari aho mu buganda gabriel asabye abategetsi ba sudani y'umanuko ko botora umuti w'ibibazo barimwo biciye mu mahoro avuga ko impande zombi zategerezwa gutumirwa mu twigoro turiko turakorwa mu bijanye no kugarukana amahoro n'umutekano aho muri sudani y'umanuko igihugu cy'ubudagi cyaratanze amafaranga angana n'imiliyoni mirongo icyenda z'amadolari yo gufasha gukingira abanyagihugu no kugarukana amahoro muri sudani y'umanuko ni mu gihe abashika ku miliyoni zine bataye izabo bahunga intambara bugarijwe n'ibibazo by'inzara ubukene n'indwara harimwo n'ikiza cya korera cyafashe abantu bashika ku bihumbi cumi n'umunani abashika ku majana atatu na mirongo ibiri n'umunani bakaba bamaze guhitanwa n'icyo kiza cya korera muri uyu mwaka turimwo amakuru tuyabandaniza no ku mugabane wa amerika aho perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko mu gihe korea ya ruguru yohirahira igatera intambara ngo yokwibonera ko ivyo batari bwashobore kwibaza perezida trump yabwiye abamenyesha amakuru ko ivyo yatangaje mu misi iheze aho yasezeranye ko hazokwaka umuriro n'ishavu kuri leta ya korea ya ruguru bivuye ku mugambi wayo wo guhingura ibigwanisho ruhonyanganda atari vyo bigoye bamubajije ikigoye perezida trump yishuye avuga ko vyobera vyiza korea ya ruguru ikoreye hamwe nayo ubundi ngo izokwibonera ko ingorane ata kindi gihugu na kimwe ku isi cari bwagire ivyo perezida trump yabitangaje inyuma y'aho korea ya ruguru yari ihejeje gutangaza muri iyo ntambara yo guterana amajambo na amerika ko iriko iraheraheza umugambi wayo wo gutera misile zine mu mazi ya guam ari ku butaka bwa amerika ibimenyeshamakuru vya leta bikavuga ko muri ico kibanza hasanzwe haba abantu bashika ku bihumbi ijana mirongo itandatu na bitatu bakaba kandi haka, hakaba kandi hari n'ibirindiro vy'abasirikare ba amerika bashika ku bihumbi ndwi barwanira mu mazi no mu kirere ibiro by'ubuserukira igihugu cya Canada muri Cuba byatangaje ko umwe mu bakozi b'ivyo biro afise ingorane yo kumva isa niyatumye abakozi batari bake bakorera ibiro by'ubuserukira Amerika muri ico gihugu bava mu gisagara ca La Havana ku mugwa mukuru wa Cuba nta byinshi byatangajwe kuri iyo nkuru yamara umuvugizi w'ivyo biro yatangaje ko bamaze kubona ibimenyetso bidasanzwe batahorana ku bakozi ba Amerika na Canada bakorera ku murwa mukuru wa Cuba leta ya Canada iriko irakorana n'abategetsi ba Amerika hamwe n'aba Cuba kugira bamenye icyabiteye iryo tangazo rya Canada ryasohotse inyuma y'umunsi umwe departema ya Amerika itangaje ko yiku- yirukanye yirukanye abakozi babiri bakorera mu biro vy'userukira Cuba muri Amerika mu kwezi kwa gatanu bivuye kuri ivyo bimenyetso byabonetse ku bakozi bayo bari muri Cuba umwe mu bakozi ba departema ya Amerika havuga ko hashobora kuba hari ibikoresho by'amajwi bitumvikana bishobora kuba byari mu mazu aho abo bakozi babamwo abo bakozi babonetse ko ibimenyetso byo kumeneka imitwe kudasinzira no kuzazanirwa ivyo bikaba vyatumye baca batahukanwa mu gihugu cabo hakiri kare ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Cuba n'ayandi makungu bwatangaje ko abategetsi ba Cuba batanze itegeko ry'uko hokorwa amatohoza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yatangaje ko ababajwe n'urupfu rw'abimukira bapfiriye mu ibahariyenge ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane ni mu gihe abimukira bashika ku majana atatu baturuka mu bihugu vya etiyopiya na somaliya batawe mu ibahariyenge bakuwe mu bwato bwagana mu bumanuko bw'intara ya shabwa muri yemeni abashika kuri mirongo itanu na batandatu baratwawe nayo mirongo itandatu na batanu bakaba barabuzwe irengero ryabo
urakoze razine ku makuru uhejeje kudushikiriza ibicuruzwa bigizwe ahanini n'ibifungurwa hamwe n'ibindi bikoresho bifite agaciro gaharurwa mu miliyoni amajana abiri y'amarundi byarahiye biratokombera mu gisagara ca muyinga uwo muriro wadutse mu kibanza ciharijwe n'insiyo ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ari mu kirundo mu burundi aho bita ku mamashini Asia hafi y'isoko nkuru ya Muyinga niho haraye hadutse umuriro karagahinda ku banyagihugu bahahishirije utwabo hageze sanzwe zijiwe tumbazamo dutelefona tuburya ibintu vyayogeye vyahiye wo kuza turaba dushitse ngaha twasanze ibintu vyamaze gusha aha twamaze guhumba ibintu utagira uko bingana twari dushitsemwo nk'itoni nka mirongo ine na zitanu z'ibigori itoni na mirongo ibiri z'imyumbati n'imure cumi n'imwe n'amakonteri vyose vyahiye n'igare ryari ririmwo twese turatakumbira urabona ko n'amabati yose n'amasaka navyo babikamo ngaho n'ibiharage n'iminzani vyose nta n'ikintu na kimwe cyasigaye ngaha vyose cahira no ko ari umunyota agahinda kari kose no kubasanzwe batunzwe n'ubuzi baronka buri munsi muri ico kibanza ubu nyine umuntu agiye kwicwa n'inzara ko ariko twarondera burasiyo kuva igihe kinini cyose turondera ubuzima ngaha nta n'ahandi hantu twari ko turaronderera atari aha nyine nta handi umuntu afise arondere hanyuma hari hantungiye umuryango burya nanshizemo itoni zitanu zitatu z'ibigori na zibiri z'umwumbati n'imashini Emwe, ni ukudufasha nyine kubera tuza guhera nuko byose byahiriyemwo abasiyera muri ico kibanza bagize ishirahamwe rirongowe n'uwitwa ntawibagira riri Shabani uyu avuga ko ingaruka mbi z'iryo sanganya zimaze gutandukira n'ibindi bisata nk'ibohero n'amabanki Eh, ni ukumenya neza yuko ngaha ah, banki nayo nyene yari hazeye akunguko kuko benshi ngaha bakoresha amahera ya banki aha hari hatunze imiryango myinshi abanyagihugu benshi intara zose duhana imbibe burya zose zasumira ngaha rimwe na hsr yatwikorako canke pam ikatwikorako nabo nyene bakaza gusumira ngaha nk'ubu u- twariko turagaburira abanyororo ngaho muri prizo urabona ko n'akazi kaciye gahagarara bari bamaze kuronka udutoni tubiri twonyene ibindi byose vyahiye urumva n'abanyororo bagiye kwicwa n'inzara kwera kuri ico kibanza twahahuriye na buramatari w'intara ya muyinga arine manirabarusha uwo mukenyezi yaraje kuremesha abahagiriye ivyago yabwirijwe rya amerika agaciro ngereranyo k'ivyahatikiriye twashitse turabona ko honekaye ibintu bitari bike baravuga yuko bahiriye nk'itoni nka zitanu z'ibi- z'ibigori mirongo ine na zitanu z'ibigori ijanju ry'imyumbati iminzani mirongo ibiri n'ine eh, imashini zo gusya cumi n'imwe itoni imwe y'ibihari- y'ibiharage umwene gihugu yavuga yuko yanga ko batumwiye bari yaje kutubitsa ngaha baravuga n'itoni zitatu eh, z'uburo hamwe n'ikinga ry'umwene gihugu bagaharura bo ati turavye uruhombo dufise vyo bari nk'ibihumbi birenga canke biri munsi y'imiliyoni amajana abiri uwo mutware aratera akama bagira neza n'agahinda rero mu bene gihugu urabona ko benshi nibo barafise imitahe eh, aba- aba- bagaburira abana babo babona ko nawe uriko babona bari mu gahinda kuranze n'aho naho badandaza benshi usanga ari amafaranga baba baraguranye muri banki kandi banki yoyo iguma ishaka kuguma yunguka nuko nyene tubwire tugatera akamo abagira neza umwe wese abishoboye yuko yobagarukirako kuko urabona yuko ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda twarondeye kumenya ico uwo muriro woba waturutseko niko kwegera umwe mu barara izamu muri ico kibanza umuriro je najewe navyutse mw'ijoro nyene nsanga inzu imwe yamaze gufatwa sinzi ngo waje uku nta muntu azi ukuntu vyagenze Twari ico twakoze twasohotse nyene turatabaza uwo munyezamu ntazi ico uwo muriro waturutseko iyo amarasebuja wiwe ntakekeranye umuyagankuba bamaze kuwurungika mu masaha sita waje ari mwinshi n'umuyaga wari uhari wa- insinga rero za- zoba zakomanye umuyagankuba rero ucuraduka siriku ikiraduka umuriro rero ucuraduka hanyuma mu nyuma rero insinga zimaze kurekurana hariya anye hejuru igiti kiguye n'inzu zo hepfo zaciye zifatwa umuriro ucuraduka cyane kandi icyo kibazo twari twigeze kugitura umushefu wa regidezo kijanye n'ico giti coba gishaka guhenuka mu gisata ca regidezo imuyinga bavuga ko ari ukurindira bizova mu matohoza arine manirabarusha yarongoye intara ya muyinga avuga ko ico kibazo agiye kugishira mu minwe iyabo cega bo baravuga ati umuriro icyo tubona byo wabaye insinga za regidezo kandi baravuga yuko bari barakivuze yuko eh, iyo poto yohindurwa mugabo ntiyahinduwe umva rero abenegihugu barashavuriye regidezo ko bavuga ati iyo ataba batayiba babikora hakiri kare ntibyari guheza ngo byononekare Eh, nk'uko babitubwiye ngaha tuzogerageza turondere umuyobozi eh, wa regidezo tumubwire ingene byagenze hanyuma ngo bazomenya ingene bazoza bakabiraba abahishirije ibicuruzwa vyabo muri uwo muriro nta n'umwe yibutse kubishirisha mu mashirahamwe y'ubwishingizi buramatari w'intara ya muyinga asaba abacuruzi kwijukira gushira ibicuruzwa vyabo muri mwe n'ayo mashirahamwe kugira babikingize impanuka imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu Bamwe mu banyarwanda baba mu murenge wa Kamabuye mu Bugesera bahora bagenderanira n'abarundi bo mu ntara ya Kirundo baridoga ukuntu imibano hamwe no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu vyabo uko ari bibiri bitagishoboka bagasaba ko habaho ubwumvikane hagati y'ivyo bihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa ari i Kigali mu Rwanda ku munzenze mu murenge wa kamabuye akarere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda agace gahana imbibe na komine busoni yo mu gihugu cy'u burundi uhageze uretse abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda naho ubundi umuhanda urera aha harimo bajyaga hagaragara urujya n'uruza rw'abarundi batari bake ndetse n'abanyarwanda mu mihahiranire ku bihugu byombi abarundi bazana ibicuruzwa byabo mu rwanda bakagira n'ibyo bahakura cyo kimwe n'abanyarwanda mu burundi ijwi rya amerika ihagera abashinzwe abinjira n'abasohoka badutangarije ko kugeza ubu nta munyarwanda ushobora kurenga kuri uwo mupaka ajya i burundi mu kirundo bavuze ko abarundi bake aribo bashobora kwinjira mu rwanda nabwo biyibye mu bihe byo guhinga baza gukorera amafaranga mu rwanda bwana evariste haruhatanga umwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda yavuze ko ubu kwinjira mu burundi bisaba kunyura ku mupaka gasenyi nemba mu buryo buzwi kubera impamvu z'umutekano ushatse kujya nk'i Burundi ushaka ibyangombwa bimwe byemewe ugaca ku mupaka wemewe ibyo bimwe byo kuvuga ngo abaturage kumwe bagenderaniraga hakurya aha ntago bikemewe abaturage bo hasi najyaga mbona amagare azamuka azamura ibishyimbo n'ibindi bicuruzwa ubu ngubu ntabwo abaturage bashobora kuba barabirenganiyemo ukuntu mbibona kuba wajya gukora ibyo ngibyo ukabura umutekano ubundi mbona igikuru ari umutekano muri make mu banyarwanda bo bazi umutekano ko ari wo ufite akamaro mu gihe kigera mu minota mirongo itatu twamaze ku munzenze nta murundi twabonye ahatambuka yewe nta n'umunyarwanda dushatse kwegera agace ko ku mupaka w'uburundi abo ku ruhande rw'u rwanda batwihanangirije bafite impungenge kuri uyu munyarwanda wari usanzwe yungukira mu migenderanire ku bihugu byombi arasanga hari byinshi byagabanutse cyane ku mirimo y'amaboko ushakaga guhinga waba wifite nk'amafaranga yawe ukagenda ugafata nk'abarundi nka batanu nk'icumi bakaza bagahinga umurima akazaga bawurangije cyangwa se bakahinga iminsi ibiri gusa bazaga bagahinga tukagabana byeze bakaguhingira rwose ntiwirirwe ufata isuka ngo uhinge none rero ubu ngubu nyine bizatuvuna mu gihe hazaba batarumvikana ngo habe imigenderanire myiza bizatuvuna nyine guhinga umuntu ahinga aho ashoboye hato abashije madame mugabekazi ni umurundi kazi uvuka muri komine busoni mu ntara ya kirundo mu burundi yashakanye n'umunyarwanda mu murenge wa kamabuye nawe arebesha amaso igihugu avukamo akabura ikindi yarenzeho kuko agira icyoba cyo kuba yasura inshuti n'abavandimwe twarahahiranira twaragenderanira umuvandimwe yarwaza umwana ukagenda ukamusura wumva ati runaka afite ikibazo ukagenda nawe akaza none ubu byarahagaze ntabwo najyayo niyo mama yapfa sinakambuka ngo banyemerere ntabwo uri umurundi kazi se ugeze bigendera banyita ko ni umunyepolitike ubwo muri make ntibabyemera ko mvuye hano hafi bavuga ko ngiye kubagambanira ahari sinzi ko babivuga mu kiganiro n'ijwi rya mbere ko ubuyobozi bw'umurenge wa kamabuye mu bugesera uhana imbibe n'uburundi bwavuze ko uretse igihugu gituranye cy'u rwanda gikumira bene gihugu bacyo naho ubundi mu rwanda ngo ntawe bima ikaze bwana oscar mu rwanda shyaka uyobora uwo murenge yavuze ko na mbere kose imigenderanire itaraba mibi abarundi aribo bari bafite inyungu mu rwanda kuruta uko abanyarwanda bazigirayo nta gihombo dufite cy'uko wenda bataza ariko nta n'inyungu dufite y'uko batagombye kuza ariko ikibazo dufite mu mibanirane burya iyo uturanye n'umuntu ukajya yumva nta kibazo akaza nawe wumva nta kibazo burya hari icyo wumva bigufashije birasaba ko politiki yabo bayinoza neza kugira ngo abaturage babo babe bajya ahantu bashaka babohotse ku rundi ruhande iyo uganiriye n'abikorera utwabo b'abanyarwanda cyane abacuruzi bakuraga ibicuruzwa mu kirundo n'ahandi mu burundi bo ntibabura kumvikanisha ko hari byinshi bahombye kubera ubuhahirane ku bihugu byombi butagishoboka uyu yadusabye kumurindira umutekano maze agira ati akababaro ko ni kabura ariko hari ukuntu babara nyine ukihangana hari ibigori byavaga mu rwanda dushobora mu burundi bike bike hari ibishyimbo byinshi cyane twambuzaga biva mu burundi ibyo byarahagaze hari ibi byuma bya sikarapo bishaje bakoramo umuferabito nabyo byarahagaze hari n'ibituruka ku matungo duke duke duke duke nk'ijana ku munsi cyangwa se inani ibyo byarahagaze inkoko zarahagaze ihene zavaga i burundi zarahagaze mbese n'urujya n'uruza ntarwo nta na kimwe gihari tuvuge nk'ibishyimbo washoboraga kubona nk'ibiro bingahe ku munsi bivuye burundu Eh, bashobora kugura toni cyangwa ukagura ibiro magana atanu harumva niba uguze toni mu cyumweru ukagura toni zirindwi eshanu ugapakira ukunguka ibihumbi mirongo inani mu kwezi wakoraga amafaranga atari munsi y'ibihumbi magana atatu muri rusange ibyifuzo bya ba rubanda rugufi bihuriza ku kuba habaho ubwumvikane hagati y'u rwanda n'uburundi imigenderanire igasubira kuba myiza ibyiza bakumvikana wari u rwanda n'uburundi bikumvikana bagakemura ikibazo cyaba gihari tukongera tukagenderanira kuko natwe twarajyayo nabo bakaza kandi bikatugirira akamaro kandi nabo bikabagirira akamaro turabasaba kumvikana hakaba imigenderanire urabona nk'ubu ngubu dufiteyo abavandimwe nabo bafite abavandimwe babi n'ahangaha ariko ntawe ujyayo n'upfushije umuntu ntahirahira kujya kumuhamba reka reka nifuza yuko imibanire yacu nk'uko twabanaga yakomeza tukabana neza tutikangana ngo tuvuge ngo uburundi bwo tutabanye neza wenda bwadutera tukavuga ati turakomeje tugenderane baze bahahe natwe twajyagayo tugahaha ikiriyo imigenderanire y'u rwanda n'uburundi yatangiye gutosekara kuva mu kwezi kwa kane bibiri na cumi na gatanu mu burundi hacyaduka imyivumbagatanya ishingiye kuri politiki kuva ubwo impunzi zitari nke z'abarundi zahungiye mu rwanda maze uburundi butunga agatoki u rwanda kugira uruhare muri ibyo bibazo kugeza ubwo uburundi bwafashe umwanzuro wo guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi bwagiranaga n'u rwanda ikigaragara cyo igihe cyose ibintu bizaba bitarajya mu buryo rubanda rusanzwe nta kabuza bazakomeza kuhababarira akabagira ubusa ijwi rya amerika ku munzenze mu karere ka bugesera ku rubibe rw'u rwanda n'uburundi mu gihe leta y'u rwanda ivuga ko yiteguye gushyigikira itangazamakuru ryigenga ejo ku munsi wa kane harumvikanye ubushyamirane bwavutse hagati y'abamenyeshamakuru bigenga ubwabo bamwe bavuga ko iryo shyirahamwe bataryibonamo abandi bakavuga ko ari uburyo abamenyeshamakuru bamwe barondeye bwo kugeramira bagenzi babo cyane cyane bafise uburyo buke ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi ari i kigali mu rwanda hamaze iminsi havugwa ishyirwaho ry'ikigega kizafasha abanyamakuru bigenga cyiswe umunyamakuru yemeza ko nubwo iyi gahunda yakumvikana nk'ije kugabanya uruhurirane rw'ibibazo bigaragara mu bitangazamakuru cyane cyane ibyigenga siko abanyamakuru bamwe babifashe ndetse hari umwe wafashe iya mbere yandikira inzego zikora n'itangazamakuru azisaba gukemura icyo yise ibibazo by'akajagari biri mu itangazamakuru obede ndahayo ni umuyobozi w'ikinyamakuru intambwe niwe wafashe iya mbere mu kwandikira inzego kuba nagarutse ku kintu cy'umunyamakuru sako nyuma mu itorero ry'abanyamakuru a- abantu baza kwishyira ku- kuvuga ko bagiye gutangiza uwo mushinga uhuriraho n'abanyamakuru bose n'ubundi bitandukanye n'abantu bagiye kuwufata njye nabyita kuwushimuta bawiyitirire hanyuma nibyo twumvaga bavuga ngo kuwutangira kuwujyamo kuwunyamuryango bizasaba ko umuntu azaba afite miliyoni ebyiri abanyamakuru bari hano hanze n'u- n'u- hari n'utabasha kubona n'ibihumbi magana atanu tuvutse icyo kintu cyasabwa ko habaho guhura kw'abanyamakuru bose inama rusange y'abanyamakuru cyangwa abayobozi b'ibinyamakuru byose byemewe mu rwanda ibyo bintu bikigirwa hamwe ukaba umushinga intandaro yo kutumvikana hagati y'abanyamakuru bigenga bamwe bayirebera ku cyemezo cyafashwe mu itorero ry'abanyamakuru cyo gushyiraho ikigega kizafasha abanyamakuru bigenga kwiteza imbere cyiswe impamyabigwi media sako inzego za leta zimwe zari zatangiye kwemerera abashinze iryo huriro inkunga gusa ntibyakirwa neza na bamwe mu banyamakuru bigenga bahise bafata iya mbere bandikira urwego rw'itangazamakuru rwigenga ku ruhande rw'urwo rwego bwana barore cleophas uyobora urwego rw'abanyamakuru bigenzura yavuze ko nta cyabuza abanyamakuru babishaka kwishyira hamwe icya mbere twe ntitubibona nk'akajagari ntituzi n'impamvu iryo shyirahamwe rinateganya gushyiraho icyo ryise umunyamakuru sako ari ryabona ko ari akajagari mu gihe atari ryo shyirahamwe rya mbere ry'abanyamakuru ribayeho kandi ni uburenganzira umuntu kujya mu ishyirahamwe no kutarijyamo keretse yaba yatugaragarizaga aho ryabangamiye mu buryo buri bugaragara inyungu ze ariko ntacyo twabikoraho kuko kujyaho kw'amashyirahamwe ni uburenganzira bw'abantu abo ari bo bose iri shyirahamwe rero niba yaragiranye naryo ikibazo bareba uko bagikemura bamwe mu banyamakuru bigenga barwanije iki kigega bavuga ko atari cyo cya mbere cyaba gishyizweho kikarangira ntacyo kimariye abanyamakuru muri rusange nk'uko hari n'indi mishinga myinshi yagiye ishyirwaho igamije gufasha itangazamakuru cyane cyane ryigenga igasozwa nta bukuye abo banyamakuru usibye umunyamakuru umwe wafashe iya mbere akandikira inzego zinyuranye avuga ko zikwiye guhagurukira icyo yise akajagari mu itangazamakuru abandi banyamakuru cyane cyane nanone abigenga nabo bemeza ko hari abantu babiyitirira bagashaka kubariraho uyu ni bwana gatera sitandure umuyobozi w'ikinyamakuru umusingi natangajwe no kumva umuntu ku giti cye afite ikinyamakuru afite igitangazamakuru cye abwira perezida ngo ngo ahagarariye ishyirahamwe ry'abayobozi b'ibitangazamakuru byigenga yavuze na sako ngo sako y'abanyamakuru tukibaza si iyo sako abivuze mu ruhe rwego ntabwo byakozwe neza bari kuduhamagara twese abafite ibi- ibitangazamakuru tukicara tukabyigaho menya ko iyo soko izadufasha mu buryo ubu n'ubu n'ubu ngo ni abantu bari mu itorero ngo niho igitekerezo cyaturutse itorero ry'igihugu ariko natwe twagiye mu itorero ntabwo twe bakitubwiye icyasaba urumva rero ubwo ni igipande kimwe bishatse kuvuga ko hari hari- hari igipande kimwe gifitemo inyungu Eh, kandi twe turashaka ikintu cy'inyungu rusange cyafasha itangazamakuru muri rusange uyu munyamakuru wanditse ndetse n'abandi banyuranye bagaragaje ko bamushyigikiye bemeza ko mu gihe inzego zitabajwe zitagira icyo zibamarira bazafata inzira yo mu nkiko bwana ndahaye obedi kuba umuntu ya- eh, habaho ishyirahamwe riduhagararira vurema ni byiza ni n'igitekerezo cyiza ariko cyakozwe mu bwiru kinakorwa na- navo n'abantu batabifitiye ububasha ntibatagira icyo bas- icyo babasubiza muragenza mute turitabaza inkiko turatanga ikirego turifashisha umunyamategeko wi- wacu dutanga ikirego dusaba nibinashoboka nk'uko twamenyesheje umukuru w'igihugu ni uh, rgb narero mbabwira uko rgb bo- nubwo bataradusubiza ofisiyeloma ariko pozisiyo yabo ko bavuga ko ibyo mbere yo kubishyigikira barindiriye ko bizabanza bikemezwa n'abanyamakuru kugeza ubu mu rwanda ibitangazamakuru byariyongereye radiyo yavuye kuri imwe ubu igeze kuri mirongo itatu n'enye televiziyo zavuye kuri imwe zigera kuri cumi n'ebyiri naho ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi byo birarenga mirongo inani ubwinshi bw'ibi binyamakuru ariko bingana n'ibibazo byinshi rifite usibye ibinyamakuru bike bya leta ndetse n'ibyo leta ifasha ibindi bibaho mu buzima bugoranye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
igisigo igisirikare cya uganda cyarasuzereye umugambi wo gutahukana abasirikare bacu mu gihugu cya repubulika ya santara afurika aho bari bamaze imyaka umunani mu bikorwa byo kurwanya abarwanya ubutegetsi bwa uganda bahungiye mu mashyamba icyo gihugu ni inkuru ya mugenzi wacu ignatius bahizi ari mu buganda ukurikije icyegeranyo cyasohowe n'ishami ry'igisirikare cya uganda gishinzwe itangazamakuru ngo abasirikare bake bari basigaye muri central africa hamwe no ku cyicaro cyabo gikuru cya nzara muri sudani y'epfo ngo bose baraye batangiye urugendo rubagarura muhira amafoto igisirikare cyasohoye yerekanaga bamwe muri abo basirikare bapakiye imbunda za rutura ku makamyo banyura mu mihanda mibi y'ishyamba kugira ngo bashobore gutaha umuvugizi w'igisirikare cya uganda brigade ya karemire richard yabwiye abanyamakuru yuko banejejwe n'akazi igisirikare cya uganda cyakoze ko gukoma imbere abarwanyi b'inyeshyamba za lords resistance army lra mu magambo magufi ziyobowe na joseph kone zashimutaga abaturage bo muri icyo gihugu icya repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe na sudani y'epfo izo nyeshyamba zarwanije ubutegetsi bwa uganda kumara hafi imyaka makumyabiri nuko zineshejwe ku rugamba hano zibanza guhungira mu ishyamba ry'inzitane rya garamba muri kongo mbere y'uko zinyanyagira mu bihugu bihanye imbibe na kongo nubwo ibindi bihugu nka sudani y'epfo hamwe na repubulika ya kongo nabyo byari byariyemeje kohereza abasirikare muri uwo mugambi washyizweho n'umuryango w'ibihugu bya afurika uganda yonyine niyo yashoboye kohereza abasirikare bayo gufasha igisirikare cya central afurika nyamara ariko amerika nayo yaje kohereza abasirikare ijana bihariye gufasha mu rwego rw'ubutasi uganda na amerika batangiye gucura abasirikare babo mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ibisirikare byombi byavuze ko umubare w'izo nyeshyamba wari usigaye wari muto cyane ku buryo utagifite ingufu zo kongera guteza ibibazo bikomeye nyamara ariko imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu hamwe n'umuryango w'abibumbye byagaragaje impungenge ko kuvayo kw'abasirikare ba uganda gushobora gutuma habaho icyuho cy'umutekano nibutse ko imbere muri icyo gihugu cya central afurika haje kwaduka izindi mvururu zikomeye hagati y'abayisilamu hamwe n'abakirisitu zatumye ibihugu bitandukanye birimo u rwanda n'uburundi byohereza abasirikare babyo kuja gufasha kubungabunga amahoro ignatia sibahizi ijwi rya amerika kampala ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ivyo mu biro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika
urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwaremeje ibindi bihano bigenewe kuremera kurushiriza mu by'ubutunzi igihugu cya korea ya ruguru kugira icyo gihugu gihagarika imigambi yacyo yerekeye ibigwanisho ruhunyanganda na misile balisitike ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe onu niki hari avuga ko ingingo urwo rwego rwemeje ari intambwe ikomeye ibihugu bigize urwo rwego bihuriye ko byose mu ntumbero yo gutuma korea ya ruguru ibona inkurikizi ku nyifato yayo ambasaderi hari yarashimiye abatoye bose iyo ngingo cyane cyane ubushinwa mu kuvuga uruhara rukomeye cyane icyo gihugu gifise ku bibazo byerekeye korea ya ruguru atangaza ko iyo ngingo ari yo ngingo ikomeye cyane ku bijyanye n'ubutunzi ifatiwe korea ya ruguru atangaza ko ishobora kugabanya ibidandazwa icyo gihugu gishorera hanze gushika ku cya gatatu mu bizotuma abategetsi b'icyo gihugu bahomba amafaranga agera ku muriyaridi w'amadolari leta ya korea ya ruguru itegeka abanyagihugu bayo gukora mu bibanza bicukurirwamo ubutare no mu mahinguriro kugira ironka amafaranga yo gukoresha mu mugambi wayo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balisitike no mu gihe leta y'icyo gihugu ibandanya gusaba imfashanyo y'amakungu kugira ihangane n'inkurikizi zikomeye z'umwuzurane utewe n'imvura nyinshi cyane hamwe n'inkurikizi z'uruzuba zishobora kwibonekeza mu mpera z'uyu mwaka ibandanya kwerekana agasomborotso aho kwitaho ineza y'abanyagihugu mu gihe ibihano korea ya ruguru iherutse gufatirwa byiyongeye ku byari bihasanzwe ari intambwe ikomeye ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe niki hari yaragabishije ko korea ya ruguru ibandanya kugeramira umutekano ku isi ambasaderi hari yasabye ibihugu byose bigize urwego rwa onurujeri kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi kubahiriza neza ibihano bishasha korea ya ruguru iherutse gufatirwa hamwe n'ibyo yari yafatiwe imbere yaho avuga ko icyo bashaka gushika ko ari uko ikigobe cya koreya kirangwa n'amahoro n'umutekano atabigwanisha ruhonyanganda bihabazwa amenyesha ko icyo bifuza ari umutekano n'iterambere ku bihugu byose harimwo koreya ya ruguru yamara imbere y'uko ivyo biba ingingo iherutse gufatwa n'ishyirahamwe onu n'izindi ngingo zafashwe imbere yaho zitegerezwa gushigwa mu bikorwa kugira bitume koreya ya ruguru ihindura ingendo yayo
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federica nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na hozine munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.